muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi kugera saa mbiri y'ijoro mu rwanda no mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ikaze mu kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umushakashatsi mu by'uburenganzira bwa muntu kabarisa pacifique aragira ati abanyarwanda basonzeye cyane kuba mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu aravuga ati kuva u rwanda rwabaho haba mu gihe cy'ingoma ya cyami iya gikolonize n'iya repubulika uburenganzira bwa muntu bwakomeje guhutazwa bikabije abanyarwanda benshi barishwe abandi bagirwa ibimuga by'ingoyi n'inkoni by'imihoro n'amacumu by'agahinda n'umukeno n'ibindi bikorwa by'iyicarubozo by'agahomamunwa hari kandi abameneshejwe bafata inzira y'ubuhungiro bahunga ubugome n'urugomo ibi kabarisa pacifique yabitangaje mu musanzu yatanze mu gitabo inzira y'ubutwari cy'ikigo cyitiriwe nyakwigendera sete sendashonga institut sete sendashonga pour la citoyenneté démocratique icyo gitabo iki kigo kizagishyira ku mugaragaro mbese kizakimurika muri iyi minsi ndetse ndakeka ko ari ejo kuwa gatandatu nako kuwa gatanu mu mbabarire kabarisa yakoze mu birebana n'uburenganzira bwa muntu mu rwanda kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu kugera mu bihumbi bibiri na gatatu mu bihumbi bibiri n'icyenda yashinze cpch centre pour la prevention des crimes contre l'humanité mbese ni nko kuvuga ikigo kigamije gukumira ubwicanyi bw'ibyaha byibasira inyoko muntu iki kigo cyakira kandi kigashyingura ubuhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'itsembatsemba ry'abahutu batavugaga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane kuva mu bihumbi bibiri na gatatu kabarisa atuye mu burayi niwe mushyitsi wacu rero uyu munsi kabarisa we urahura akomeye
muraho neza bwana kamirindi ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ngo tuganire ku burenganzira bwa muntu nduziri umaze kuba inararibonye muri muri nabyita umwuga se nabyita reka tubyite akazi gasanzwe k'ubuzima ka buri munsi
yego urakarama rero yego uravuga uti abanyarwanda basonzeye cyane kuba mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu u rwanda ntabwo rwubahiriza uburenganzira bwa muntu
ntabwo navuga ko butabwubahiriza kandi hatuye miliyoni zisaga cumi n'ebyiri z'abanyarwanda ariko icyo nashatse kuvuga ni uko abanyarwanda nyine uburenganzira buhari mu rwanda ntabwo bubamara inzara barabusonzeye uhitamo rero uriya mutwe w'iriya nyandiko ntabwo narebeye gusa ku biriho ubu ahubwo narebye kuva muri make u rwanda rwabaho rugaturwa n'abanyarwanda uko uburenganzira bw'abo banyarwanda barutuye bakinarutuye ubu bwagiye bwubahirizwa ntabwo rero ni ikintu narebye mpereye mu mateka y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda nyamara hari abemeza yuko ku gihe cy'ubwami abanyarwanda babaga mu mudendezo mbese cyari igihugu gitemba amata n'ubuki nta bantu bahutazwaga nta bantu bicwaga
Eh, ntabwo ari byo ntabwo ari byo kubera ko igihe nyine cy'ingoma ya cyami eh, umuntu ashobora wenda kuvuga ati abanyarwanda benshi bari bakiri mu mwijima w'ubujiji benshi batazi gusoma no kwandika batabasha kumenya ibibera ahandi ariko ku ngoma ya cyami ihutazwa ry'uburenganzira bwa muntu eh, ryari rihari Mm.
bigaterwa nanone n'imiterere y'ubutegetsi bw'icyo gihe bwahaga umuntu umwe rukumbi ububasha bwose ku gihugu ku bagituye no ku mutungo wacyo Mhm.
ni ibintu abanyarwanda eh, benshi bazi ntabwo ntabwo uburenganzira bw'umuntu bwa- umuntu yavuga ko bwa muntu bwubahirizwaga ariko nanone ntabwo nibuka umugani neza bacaga ngo ntihica umwami hica rubanda
yego Eh, gusa rero nyine ni ukureba uti uwo rubanda wabashaga kugera ku mwami we yabaga ari muntu ki Ah, kubera ko nyine uwifuzaga kugira icyo aronka yagombaga guhakwa ku mwami mhm, Eh, cyangwa se agahakwa ku byegera bye mhm, n'uwashakaga rero kwirinda ko yanyagwa ibye cyangwa yagirirwa nabi ku- mu bundi buryo ni uko yabigenzaga mm, ariko byo simbitindaho kuko nyine imitekerereze n'imyumvire by'icyo gihe ni uko byari bimeze mm.
Mm.
ubu rero noneho byifashe bite uko Um, ubikurikirana
ubu ubu mu- mu rwanda nk'uko natangiye nkubwira nti eh, hari miliyoni zisaga cumi n'ebyiri z'abanyarwanda ba- barutuye Mm, ariko eh, iyo turebye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu uko uh, buriho mu rwanda u- uko bwifashe mu rwanda mhm, dusanga hari byinshi byo gukorwa bidakorwa n'ubwo u rwanda rwasinye amasezerano atandukanye n'am- n'amatangazo mpuzamahanga avuga ko eh, buri gihugu cyose kiri mu muryango w'abibumbye kigomba kubahiriza uburenganzira bw'ibanze bwa muntu mhm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda urahari
ndahari ndakumva.
Eh, ye komeza Eh, nakubwira ko dufashe nk'urugero tu- ibintu byoroshye abanyarwanda barakicwa tuvuge abanyarwanda barakicwa kandi nyamara igihano cy'urupfu cyaravangwaho mu mategeko y'u rwanda kuva muri mirongo icyenda n'umunani Mhm, Nu- n'uyu nyakwigendera Sheikh sendashonga utuma watumye iki gitabo cyandikwa inzira y'ubutwari mm, nawe se ari hehe ubu yazize iki nawe yarishwe kandi abamwishe ni abanyarwanda ni ubutegetsi bw'u rwanda Amata- ama- amaperereza yabayeho agaragaza neza ko ari u- ari ubutegetsi bwa leta y'u rwanda bwabigizemo uruhare mm.
So, ntabwo rero navuga ko ubu bugihari kubera ko o- no, ubu uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwubahirizwa mu rwanda kuko hari byinshi bidahari abantu baracyazira ibitekerezo byabo Eh, batavuga rumwe na politiki benshi barafunze abantu baracyazira imitungo yabo urugero ni urwa rwigara sinapoli n'umuryango we Mm.
n'abandi n'abandi hagati aho na sekreteri wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga olivier nduhungirehe nabonye yateranye amagambo kuri twitter na professor radiance ku kibazo cya ingabire madame ingabire victoire Yego.
aravuga ati olivier aravuga ati yavuze mu gifaransa ah, ugereranije ati iby'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rwa afurika ingi- i- ibyemezo rwafatiye urubanza rwa ingabire ntabyo tuzashyira mu bikorwa byagushimisha cyangwa bitagushimisha n'ibyo ngibyo umuntu abifashe gutyo
Mhm.
n- ntabwo bi- bihutajije uburenganzira bw'umuntu cyane birabuhutaza cyane kuko nyine ubusanzwe ubutabera bukorera no mu bwisanzure biranatangaje ko ari nduhungirehe nyine utari umukozi w'ubutabera mu rwanda uhitamo guterana amagambo na reyicensi icyo ni ikikwereka ko nyine harimo ikintu cyo kwivanga mu mikorere y'ubutabera eh, cya leta y'u rwanda cya guverinoma ugasanga nubwo mu mategeko bavuga ko inzego z'ubutegetsi zitandukanye ubutabera bwigenga ubutegetsi bwubahiriza itegeko na nshinga amategeko ariko mu rwanda ubutabera nta bwisanzure bufite usanga iteka bu- bu- bu- buzamo politike gusumba guharanira ukuri Mm. muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira na pacifique kabarisa kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu akora mu by'uburenganzira bwa muntu kuri telefone turi kumwe na jean claude na theophile tubanzirize kuri jean claude jean claude we
karame karame wiriwe neza mwiriwe mwiriwe muraho neza komera komera akabazo kawe cyangwa igitekerezo
hano ni ambasaderi ngoboka jean claude mu burasirazuba bw'u rwanda Mm.
ni mu karere ka ngoma aho ni mu mu murenge wa gashanda mu kagari ka kirwa mudugudu wa rema ya mbere Mm.
ariko ndabanza gushimira radiyo ijwi rya amerika igomeje kuduha ijambo tukabasha gutambutsa ibitekerezo Mhm.
n'amakuru avugwa mu ntara hirya no hino ku isi yego
nshimira n'abanyamakuru ba radiyo ijwi rya amerika baduha umwanya tukabasha gutambutsa ibyiyumviro byacu dufite muri Mhm.
twebwe Mhm.
ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira yego usha ku ngingo Rero- ndagaruka rero kuri insanganyamatsiko mwateguye uyu munsi Mm.
twe nk'abanyarwanda ta- turi mu gihugu cyacu cy'u rwanda Mhm.
by'umwihariko ndi urubyiruko ka- nzi ab- ibibi byabaye mu gihugu cyacu cy'u rwanda Mm.
iyo tubyigishijwe nk'uko rero Mhm.
noneho ngewe wundi yicara gutya tukareba nk'ubu ngubu igihe turimo mbona bitakongera kubaho ukundi kandi nta n'ibizongera kubaho Mhm.
kuko nk'ubu ni ubwoko kuvuga ngo turagenda ijoro n'amanywa umutekano ni wose nta kibazo dufite mu gihugu tura- turarya tukaryama tugashya tukajya mu kazi Mm.
ubwo rero iyo dusomye nk'ibitabo cyangwa tukumva amakuru hirya no hino ari kuvugwa hanze y'ibihugu by'u rwanda Mhm.
natwe urubyiruko ntabwo tuyemera kuko twebwe urubyiruko nitwe jisho ry'igihugu yego
kandi natwe tugomba kumenya amakuru yose avugwa kuko nitwe tuba dufite ubushobozi bw'iki bwo kumenya ibiri mu gihugu hose Mhm.
yewe wenda urugero nk'uwo mutumirwari ijambo yari avuze nti hari abantu bari bakiri bakiri kwicwa mu gihugu cy'u rwanda Mhm.
nkubwije ukuri mbivuze ku maguru yombi rwose mu gihugu cyacu cy'u rwanda nta muntu n'umwe leta yacu yakwica kuko ibi bitwanyuzemo barabizi n'aho bigejeje bamwe ba- ba- barabizi ni Mhm.
ukuvuga ngo ubu turagenda ijoro n'amanywa hano mu burasirazuba bw'u rwanda Mm.
Eh, kuko wumva ndi umukunzi wanyu ndi ambasaderi wanyu amakuru ngomba kuyabagezaho gatanu kuri gatanu uko ameze yose yewe ntabwo nakameranya nawe kuko ikibaye ntakivuga nk'umu- nk'umukunzi wanyu uri hano mu gihugu cy'u rwanda ye kandi n'urubyiruko nda- ndi ijisho rya bagenzi banjye kandi ijambo mba mvuze mba ndivugiye bagenzi banjye muri rusange ye ntabwo rero nakameranya nawe rwose na gato nuko mu gihugu cyacu cy'u rwanda ari amahoro turagenda tukarenga imipaka tukagaruka tukagenda intara zose z'igihugu ntawe ndumva wafashwe ngo yicwe agire ibiki Mm.
Eh, ubwo Yewe.
nimba rero kinamenyezaho yamenyuzaho nk'umuntu mukuru ariko icyo nzi cyo ni uko njye ari uko namubwira mu burasirazuba hano bw'u rwanda nta kibazo gihari pe ye jean claude urakoze reka nawe agira icyo Ye.
abivugaho ambasaderi wanyu mubana mu burasirazuba bw'u rwanda kandi ndagushimiye cyane usurize n'abakobwa baba banyakiriye ku murongo kugira ngo tubashe kuvugana ye ndabikora pacifique
Eh, eh, jean claude ndagushimiye ku gitekerezo atanze Mhm.
aranabyivugiye ati ndi urubyiruko Eh, birumvikana ko hari byinshi ada- adakurikira kubera ko akiri muto ariko nk'umuntu wabaye mu rwanda ufite imyaka nk'iyo mfite wakoze ubushakashatsi ku bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu Eh, nkareba ibibi ubu ibikorwa ubu aravuga ati abanyarwanda ubu barahi- barisanzura baragenda ndagira ngo mubwire ko mu gihe cyose u rwanda rwagiye rubaho abantu baragendaga baka- bakisanzura nk'uko avuga bajya ku kazi bagakora yewe no mu gihe cy'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi kuko ariyo y'agahomamunwa hari igice cy'abanyarwanda cyakoraga mu gihe abandi babaga bari kwicwa banihishe Mm.
kuba rero eh, hari aba- hari abishyira bakizana ntibivuze ko hari n'abandi uburenganzira bwabo butaba bukandamijwe nyamara mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu abanyarwanda baba bagomba kureshya imbere y'amategeko bagomba kugira uburenganzira bungana ntawe ugomba kuzira ko yashatse tuvuge gushinga ishyaka ritavuga rumwe na leta ko yasha- ko- ko yashatse gukoresha imitungo ye gutya binyuranye n'ibyo wenda porogaramu ya leta yifuza Mhm.
No, hari ingero nyinshi umuntu yamuha zimwereka ko eh, kwicwa si ukuvuga ko iyo mvuze nti abanyarwanda barakicwa si ukuvuga ko eh, buri munsi ba- ba- ba- bari kubahiga babica hoya ndavuga ko hari abanyarwanda bicwa bazize kutabona kimwe ibintu n'ubutegetsi ingero nazimuha zifuje ndakeka byaba byiza umuhaye nk'ebyiri
tuvuge reka dufate urugero rwa mbere navuga duhere kuri sendashonga Mhm.
kuko niwe mu by'ukuri eh, ubu twavuga turi kwibuka Mm.
icyo azira ni iki niba uriya musore jean claude yaragerageje gukurikira ya- yakwibonera neza ko senti sendashonga ari mu banyarwanda bake bakunze u rwanda bakarwitangira Mhm.
agata akazi keza yari afite akahaguruka akajya gufatanya icyo gihe na- yakoraga mu na- muryango w'abibumbye i nairobi yego urumva ntabwo ari abanyarwanda benshi bagira amahirwe yo gukora mu muryango w'abibumbye ariko urukundo yari afitiye igihugu cye, agira ati ndifuza ubutegetsi burebera abanyarwanda bose nirwo rwatumye areka ibyo byose asanga fpr kugira ngo bafatanye muri politike yari ifite muri projet de societe yari ifite yo gushaka kubaka u rwanda eh, rubereye abanyarwanda bose hagati aho ariko Ariko- pacifique dusubiye inyuma kuri seti sendashonga uri kuvuga ndakeka hari nanone twakwibukira nyuma y'uko nubwo yakoraga mu muryango w'abibumbye icyo gihe mbere y'uko ajya gufatanya n'abandi banyarwanda bo muri fpr inkotanyi yari yarameneshejwe mu rwanda muri za mirongo Yego.
irindwi na kabiri na gatatu kubera ibitekerezo bye bita- bitari bigendanye n'ibya leta y'icyo gihe aramenengana we n'umuryango we Mhm. ibi ni byo rero nanavuga mu- mu- mu- mu- muri iyi nyandiko yanjye nerekana ko ingoma zose zagiye zihohotera uburenganzira bw'abanyarwanda uko zasimburanye urumva aho muri za mirongo irindwi na kabiri mirongo irindwi na gatatu ntabwo ari leta iriho ubu yari iriho icyo gihe ariko yarahunze aza gufatanya na fpr inkotanyi nk'uko twabivugaga aragaruka
Yego.
atangira kunenga ibibi iyi leta ya fpr iriho yakoraga amabaruwa yanditse arasaga amagana ageza ubwo abahunga ariko bamutsinda i nairobi urwo ni urugero rumwe dufate urugero rwa rw'umuryango wa rwigara kuko ndawugarukaho kubera ko umugore we n'umu- n'umwana we nabo ubu barafunze Mm.
rwigara ku- yarishwe ntabwo ndibushinje leta ko ariyo yamwishe kuko nta bimenyetso bifatika mfite ntabwo nakwikozeho iperereza ariko mu gihugu kigendera ku mategeko cyubahiriza uburenganzira bwa muntu iyo umuntu yishwe iperereza rirakorwa rikagaragaza uwamwishe kandi agakurikiranwa uwo musore jean claude yambwira ko umucuruzi wagaragaraga nka rwigara asinapole umucuruzi wagize uruhare rukomeye mu gufasha fpr inkotanyi kugera ku butegetsi umucuruzi wari ufite uruhare rukomeye mu gufasha imfubyi n'abapfakazi ba jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda wavuga ko umunyemari nk'uriya urupfu rwe yishwe kuriya bi- bi- birangira gutya eh, nti- ntihagire iperereza namba leta ntigire icyo ibwira abanyarwanda bi- bikarangira ahubwo n'umugore n'abana bafashwe Mm.
izo ni ingero ebyiri ntekereza ko zihagije kugira ngo tumwereke ko tumwereke ko magingo aya uh, abanyarwanda batahumurijwe ku bijyanye n'ibyerekeye uburenganzira bwa muntu ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nk'uko kandi nari nabivuze mu kanya turi kumwe na teofile teofile we teofile teofile teofile sinzi uko byamugendekeye reka twihamagarire thierry thierry
yego amahoro neza tomasi ni amahoro nawe se
yego n'amahoro Eh, akabazo kawe cyangwa icyiyumviro
nitiyumviro ntangure ndamutse umutumire tomasi nawe ko ndumvira ibintu ariko aravuga koko nibyo kandi nabonye umuntu yabivuze kare ariko nibaza ko igihugu cy'u rwanda nibyo turabizi mu bice by'isi harimo byo kurwanya ibiturire n'ibindi turabona ko ari igihugu giteye imbere ariko gusa hariho akantu ubona ko gahaze kano kantu gahaze ni kano kantu kuko usanga igihugu kibayeho muga hari igice cy'abantu umenga kiraboshwe kira- kiranumijwe ugasanga ubwigenge bwo gushobora ku- kwidegenza mu gushyikiriza ibyiyumviro ntibugaragara mbere unabiravye mu bimenyeshamakuru bihari ubona ko byinshi bivuga umuziki byinshi bivuga umupira urabona ko hari ikintu kibi cyakozwe na leta cyane cyane mu gihe ari uburenganzira bw'umunyagihugu bwabangamiwe urabona ko ubivuze atabyivye mbere arakivuze mu mwanya n'ibintu bitangaje iyo usanze umuntu ashobora gukora ikibi mu gihugu iwe akanarengana akagenda umuntu akamwitira mu mahanga Gusa rero bino bintu igihugu nk'u rwanda uyu munsi cyari igihugu kibwiriza gutanga akarorero nkako kubera ko cyizewe n'amakungu ni- cyizewe n'ibihugu bya afurika kugira ngo bishobore kuvamo umutegetsi aserukira union africaine rero uwo munsi duciye twumva yuko mu rwanda batarabona yuko hageze yuko batera intambwe ugasanga mbere n'igihugu nk'ubufaransa kiriko kirashyigikira umushikiranganji wabo sankofoni mbwo ugasanga icyo gihugu nyene gikubita agashingo kibone ko hageze yuko guhanira agateka kazina muntu bibaza ko rero jewe n'akamu natera abategetsi b'u rwanda uravye imyaka mirongo ibiri n'ine yaheze jenoside ibaye ukabona uyu munsi yuko atantambwe baratera nibaza ko ni nko kubakira kwiyuha ariko impera n'impera rizoba cumita canke ni nko kubakira kuri ca kindi bita bombe arotardema igihe kimwe abanyagihugu bagashengeshwa hanyuma bigasubira bigasubira hasi ugasanga nta kintu bakoze nibaza rero yuko bokwikubita agashi kuko amategeko arabaraba kandi igihe kimwe ayo mategeko nyine azobakubita mu gahanga ntahibokera murakoze cyane tomasi urakoze nawe thierry
Yego.
pacifique urumva biriya thierry avuga urabyemererwaho nawe Eh, Thierry ndamushimiye kuko i- ibyo avuga nanjye niko mbibona buriya uburenganzira bwa muntu niyo soko y'imibereho myiza ya- y'abaturage n'amajyambere arambye iyo rero atari bwuhereyeho nk'uko abibuze eh, we akoresheje ngo ni nko kubakira hari kugahwa njye navuga nti ni nko kubakira ku musenyi kuko ibyo wubaka ntibiba bifite umusingi nyawo ntabwo biba byubakiye nyine ku burenganzira bwa muntu ntibiba bu- byubakiye kuri kwa kuri kuri bwa butabera kuri bwa bwisanzure igihe iyo kigeze rero eh, birongera bigasenyuka kubera ko ababa bashaka nanone nabo kugira urubuga rw'ubwisanzure biba ngombwa ko wenda bakoresha inzira y'intambara igasenya bya bindi byose wari wubatse ikanahitana n'inzirakarengane z'abaturage akenshi bataba banafite uruhare muri ubwo butegetsi teofili yagarutse ku murongo teofili we
yego ndabumva wiriwe neza
E, mwiriweho neza hamwe yego yego akabazo kawe cyangwa igitekerezo
Eh, igitekerezo cyanjye kwanza ndashimira ijwi rya amerika wera n'ubwo kubakurikira kwacu hano muri masisi ya teritware ya masisi repubulika ya demokarasi ya kongo bigoye Mm.
ariko nta kibazo Eh, ni uku ikiganiro muri sanga kivuga hano hakurya ku bw'igitutu- igihugu cy'igituranyi Mm.
Eh, duhereye mu gihe cy'ubukoroni eh, igihugu akazina ka gelome ni ikintu kimwe bataha agaciro neza kuko iyo urebye abantu ntabwo bagira ubwisanzure nk'uko bisanzwe igihe utavuga ikintu ngo wumve ko waki- wagihamya Mm.
cy'ukuri ubwo ndumva nta demokarasi y'umuntu aba
radiyo ijwi ry'amerika teofili uracyahari yewe imasisi imasisi hari utubazo tw'imirongo ni ukutubabarira gusa teofili namubwira yuko bashobora kujya ku mirongo ya short waves cyangwa se onde courte kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ubu ngubu nizo turimo tuvugiraho kubera ko fm batayumva neza ubu rero niyo, niyo mirongo turi kuvugiraho kugera saa mbiri y'ijoro ndakeka ho muri masisi ariko naho ni mu burasirazuba bwa kongo ndakeka baba bari ku isaha yo mu rwanda bagendana no ku isaha yo mu rwanda no mu burundi naho ubundi bo baba ari saa moya kugera saa moya y'ijoro turi rero kuri iriya mirongo cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri pacifique sinzi nimba ibyo teofili yari yatangiye kuvuga hari icyo ubitekerezaho
sinamwumvaga neza hari hari ibyacitse ntabwo nabashije kumva igitekerezo yashakaga gutanga ari ikihe mu magambo makeya nawe yavugaga yuko kuva kera na kare ntabwo yabivuze gutyo yumvaga nyine ibibazo by'uburenganzira bwa muntu ariko nawe yagushaga ku mateka atameze neza y'uburenganzira bwa muntu
kuri ayo mateka rero wenda ngarutse ku mateka nyine ingoma ya cyami yaje gusimburwa n'iya gikoronize niba ariko twavuga buriya hari ikintu abadage bageze mu rwanda nubwo batamaze igihe kirekire kubera nyine intambara ya mbere y'isi hari icyemezo gikomeye bafashe cyahinduye ibintu mu bijyanye no kurengera ikiremwamuntu kuko bambuye umwami umwami wari uriho icyo gihe n'ibihe musinga bamwambuye uburenganzira bwo kwica umuntu cyangwa kumutanga igihe abishakiye ibyo rero navuga ko byari nk'ikintu kidasanzwe mu mateka y'u rwanda kuko ubundi umwami yari nyiri u rwanda abanyarwanda bakaba be kimwe n'ibiri mu rwanda kubona rero uwo muntu w'umuvantara w'amahanga mudage amubwira uti kuva ubu ntukemerewe gufata icyemezo cyo kwica cyangwa gutanga umuntu uko ubyishakira icyo ni ikintu cyari cyiza umuntu ashobora gushima muri ibyo bya gikoronize kandi n'ababirigi aho baziye nubwo batahinduye akarengane kari kariho nk'ibyo byo gufata igihe kujya kubaka inkike gukorera ubusa nubwo batabikuyeho ariko icyo cyemezo cyo kugabanya ububasha bw'umwami mu bijyanye no kwica cyangwa gutanga umuntu barabikomeje hanyuma hagati aho ngaho hari ibintu nakuze numva bavuga sinzi nimba ari byo mwebwe b'abashakashatsi muzadushakashakire mutubwire nimba ari byo kuri ibyo ngibyo abazungu bambuye umwami yuhi musinga uburenganzira bwo kwica uko ashatse nta n'urubanza ngo yaba ngo yaba yariyamiriye ati nimba se ntashobora kwica kwica uwo nshatse ndi mwami iki
ni ukuzashaka inararibonye zari ziriho wenda muri ibyo bihe niba hari bake umuntu akabegera tukababaza tukumva muzabidukorere rwose yego yego ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga kuri telefone turi kumwe na yosefu yosefu we
karame karame tomasi kamirini urakomeye
komera komera ni uko igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
eee banza udamukiriza umutumire arakumva rwose uraho uraho
yego mukomere mukomere mukomere
ye komeza rero yosefu we
mfite akabazo kamwe mbese kajyanye n'iby'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda nk'umushakashatsi w'inararibonye ujanishije ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni kangahe ukurikije mbese muri domene zitandukanye mu bijyanye n'imibereho y'abaturage mu bijyanye n'imikorere mu bijyanye na demokarasi
ye yoze urakoze rigahita agerageza gusubiza umunsi mwiza yego nawe
ikibazo cya bwana yosefu ntabwo cyoroshye ariko u rwanda hari hari inzego nyinshi rukoramo ibintu neza nko mu bijyanye tuvuge n'ubukungu abantu bose bazi ko ekonomi y'u rwanda iyo urebye uburyo buri mwaka igenda ikura ubona ko hari igikorwa cyiza gikorwa ku bijyanye nanone na biriya by'ubwisungane mu by'uburwayi ku bijyanye no kugira ngo abanyarwanda babashe kwivuza ndetse n'abatishoboye ibyo ni ibintu byiza ku bijyanye n'uko abantu bose ubu babasha kwiga nubwo hari ikibazo cy'uko batabona akazi barangije ariko ni ikintu cyiza kuko hari igihe u rwanda rwabayeho abanyarwanda badafite uburenganzira bungana bwo kujya mu mashuri ngiye rero ku burenganzira bw'ikiremwamuntu bw'ibanze kuko nibwo mwibandaho buriya uburenganzira buruta ubundi ni uburenganzira bwo kubaho bwo kubaho umuntu agatinya ubuzima bw'umuntu akumva ko ubuzima bw'umuntu ari indakoreka atari ikintu ushobora kuvogera uko byaba bimeze kose aho ngaho niho mbona intambwe ikiri ndende cyane yo gutera kuko abanyarwanda n'ubwo uriya mugabo jean claude twatangiranye uriya musore yabivugaga ngo mu rwanda ngo abantu baragenda ntibicwa ariko twari twiboneye mu minsi yashize umupolisi warashe umumotari bamushyizemo amapingu aramurasa kandi amurasa mu cyicara apfa twarababonye abazunguzayi babarasa barapfa twarababonye ejo bundi impunzi ikiziba bazirasa zirapfa kiriya kintu gituma amanota ku bijyanye n'uburenganzira bw'u rwanda bw'ikiremwamuntu mu rwanda agabanuka cyane iyo wica abanyarwanda iyo umunyarwanda utavuga rumwe nawe umufunga ukifuza ko bose bagira imyumvire nk'iyo ushaka kubaha icyo gihe uburenganzira bwa muntu ntabwo kuko uburenganzira bwa muntu bugenda bwuzuzanya iyo bumwe buhungabanye bituma n'ubundi buhungabana ugasanga ngewe sinajya kujya mu majanisha ariko namubwira gusa ko inzira ikiri ndende nk'uko u rwanda rero rwesa imihigo mu nzego zimwe na zimwe nasaba ko abayobozi b'u rwanda bajya banagira imihigo bakavuga ati mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu turifuza ko mu myaka itanu iri imbere tuzaba twageze kuri ibi n'ibi bakabitangariza abanyarwanda bakabishyira mu mabaraporo tukabibona none se komisiyo y'uburenganzira bwa muntu komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ntibikora
nikuze bwana kamirindi ko nawe uri umunyamakuru ni raporo zingahe ziriya komisiyo ujya ubona nta na rimwe ngenda ndabona raporo yakozwe n'iriya komisiyo ishyira mu majwi ihohoterwa rikemwamuntu ryakozwe na leta y'u rwanda iriho ubu yewe n'amashyirahamwe mpuzamahanga yigenga iyo anenze ibitagenda mu rwanda usanga hifashishwa iriya komisiyo mu kuyanyomoza akenshi ikayanyomoza ishingiye no ku makuru atariyo urugero nabaha ni nk'ibyo humani rayiti woce murayizi iriya y'abanyamerika yigeze gutangaza ibivuga ku itariki icyo gihe hari ku itariki ya cumi na gatatu ukwakira muri bibiri na cumi na karindwi ubwo iyi komisiyo yasohoraga raporo igamije kunyomoza ibyo Human Rights Watch yari yavuze ivuga ko hari abanyarwanda bishwe bishwe n'abari mu nzego z'umutekano ndetse banafatanyije n'abari mu nzego z'ubuyobozi icyo gihe hari mu karere hari za gisenyi harya basigaye bavuga ko ari mu karere kahe za gisenyi na ruhengeri nibagiwe uko bita ku karere
nanjye ntabwo nkibuka twikomereze ibyo ari byo byose abanyarwanda barahazi icyo gihe rero komisiyo y'igihugu yita ku burenganzira bw'umuntu yagiye ku batangabuhamya ivuga ko ari bo yumani rayiti woce yari yabajije noneho bavuga ko batigeze babona abo bakozi ba yumani rayiti woce ko ibyo babavugiye atari byo ariko rero abo bahaye amazina kuko yumani rayiti woce yari yavuze amazina y'abantu yabajije ntaho bahuriye abo komisiyo yabajije ntaho bahuriye n'abo yumani rayiti woti yari yabajije ni ibintu nkange ukora mu burenganzira bw'ikiremwamuntu nabibonyemo ikintu kigayitse kuko ubundi iyo wubahiriza uburenganzira bwa muntu hari indangagaciro wibandaho indangagaciro ya mbere rero ni ukuri ni indangagaciro yo guharanira ukuri ni indangagaciro yo guharanira ubutabera no guharanira ukwishyira ukizana kugira ngo uwo muganira ntumuvangire umushaka kumutegeka ibyo avuga cyangwa ngo ube wahimba n'umutangabuhamya utarabayeho raporo yabo rero yagize yahawe agaciro n'abadepite bo mu nteko y'u rwanda kuko bayishingiyeho bakora rwose inama yatutse ku mugaragaro abayobozi ba human rights watch ndetse banasaba leta y'u rwanda gucana umubano nayo no kuyirukana mu gihugu byarabaye kandi
birasa nk'ibyatangiye kubahirizwa kuko ngo hari aho nanumvise ko leta y'u rwanda itazavugurura amasezerano yagiranye na human rights watch yo gukorera mu rwanda sinzi niba baramaze kuyasesa ariko icyo gihe mu mpera za bibiri na cumi na karindwi mu kwakira nicyo cyifuzo leta yari yagaragaje ndumva twarabivuze mu makuru ko amasezerano atigeze yongera kuvugururwa yego urumva nk'ubwo kubona komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda ariyo iba intandaro kuko abo badepite basabiraga y'umwana leta wote kwirukanwa no gukurikiranwa mu nkiko hari n'uwabise rwose interahamwe arabatuka cyane mu badepite igahagarikwa biturutse ku yindi komisiyo nayo yitwa ko ivugira uburenganzira bwa muntu human rights watch nubwo ari umuryango w'abanyamerika abo yavugiraga ni abanyarwanda aba bakunze cyane bakagombye kuba abo banyarwanda bari muri komisiyo y'uburenganzira bw'umuntu bwubahiriza ikiremwamuntu mu rwanda ariko siko biri ahubwo bagize uruhare mu kuyirukanisha
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turi kumwe kandi na severin severin ye ni amahoro akabazo kawe cyangwa icyumviro
nashaka kuramutsa umutumire
muraho muraho
njye nashaka kubaza utubazo dushaka kuri tubiri yego
none ubona nko mu rwanda ugereranije muri afurika mu rwanda bijya tugaragaje kuraba ikiremwa cya ihohoterwa rya kiremwamuntu barashobora kugaragaza kuryubahiriza ugaragaje kuraba nka hariya za somaliya santarafurike sinano ngaha mu burundi ujya ugaragaje kuraba mu rwanda biragendeka rero nashaka kubaza none ubona nko muri eyasi ubona ubona nk'u rwanda mworoheje ikibanza cya kangahe tuba murakoze
yewe urakoze nawe severa
ijambo aherejeho ngo mbona muri eyase east african community u rwanda rufite ikibanza cya kangahe ni ukuvuga buriya waruha nk'umwanya wa kangahe mu upanze waruha umwanya wa kangahe mu burenganzira bwa muntu
mu by'ukuri mu bihugu bya afurika ntabwo ibyinshi ntabwo ari icyitegererezo mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu kubera ko akenshi usanga ubuyobozi buri muri ibyo bihugu ari ubuyobozi bw'igitugu uri ubuyobozi bw'igitugu nyine ibyo bubangamira bya mbere ni ukwisanzura ni ukwishyura ukwizana kw'abenegihugu ukuvuga rero ngo umuntu abagereranye biragoye somaliya somaliya iri mu ntambara kuva kuva hari tuvuka santarafurika ubu iri mu ntambara biracika wenda itangiye gusa nk'iyoroha ariko hari ingabo mpuzamahanga ziriyo zigerageza kubahiriza umutekano uburundi buri muri kirize politike niba ariko navuga kuva muri bibiri na cumi na gatanu hariyo guhindura itegeko nshinga ibyo byarakozwe naho mu rwanda bararihinduye ahubwo ngiyo ndebye ibiba mu burundi hari igihe nibaza niba batagerageza kwigana ibyabaye mu rwanda kuko usanga biriya byo guhindura itegeko nshinga ngo perezida byagaragara ko yari arangije igihe cye aho kugira ngo atange umwanya ahubwo ugasanga abaturage bagiye mu mahanda ati turashaka ko ari gukomeza kandi wareba ugasanga atari abo baturage mu by'ukuri bagiye ku bushake ahubwo ari bwa butegetsi n'ubundi bw'igitugu bwabashishikarije kubijyamo ibyo byose rero ibyo ntibituma nagereranya u rwanda ariko icyo navuga ni uko muri ibi bihugu byose byaba ibya east african community n'u rwanda na za somaliya inzira iracyari ndende yo kugira ngo bumve ko guharanira ko abenegihugu bishyira bakizana bisanzura mu bitekerezo umuherezo gushyiraho amategeko abarinda mbere na mbere kandi akabarengera igihe bahohotewe ni ikintu bikwiye byose gushyira imbere kandi bikubahirizwa ntibirangirire gusa mu kubisinya bikava mu nyandiko no mu mvugo bikajya mu bikorwa
ijwi ry'amerika turaganira na pacifique kabarisa ni inararibonye mu burenganzira bw'ikiremwamuntu akoramo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatanu yabikozemo kugera mu bihumbi bibiri na gatatu mu rwanda ari mu mahanga mu burayi aho yashingiye mu bihumbi bibiri n'icyenda ikigo kigamije gukumira ibyaha byibasira inyokomuntu centre pour la prévention des crimes contre l'humanité kuri telefone turi kumwe na louis michel louis michel
ndakumva muvandi akabazo kawe cyangwa igitekerezo tomu kamindi amakuru y'abatomu ni meza komera komera gusha ku ngingo
yego tomu ngewe umutima urangiye hey.
dore ukuntu umutima undiye yego
tata we Mba- ariko bansubiza uwo mutumira rero wa mutumirwa wa mutumirwa we uraho uraho bwana b'imisheri
umutima urangiye muvandi njye nari nzi ko u rwanda tu- dufite amahoro tugize gute none umutima urangiye ariko ndagira ngo ubaze akabazo koko u rwanda rugiye kugereranywa na na somaliya yababa data we turajya heza dore akabazo ngira ngo ubaze muvandi bose hano mu rwanda hano mu rwanda njye- ndi mu rwanda hagati ndi mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo ariko ahantu ndi bagenzi banjye nkabaniye numva hari n'umuntu warinda urwara amahoro ni amahoro ibintu bimeze neza mu mpande zanjye hirya nta kibazo numva hino nta kibazo numva epfo nta kibazo numva ruguru nta kibazo numva iki kibazo kuvuga ngo urwara nta mutekano bi- biraturuka hehe icyo ni icya mbere icya kabiri kuvuga ngo ngo uriya nta muntu nge- ngenda bwa ku giti cyanjye nka ruyimishezi nta muntu wantumye kuvuga ngo uriya sheti sendashonga ngewe ni amakuru numvise numvise ko yaguye muri kenya esike u rwanda rwaba rwaba rugiye kwica umuntu muri kenya ubwo umuntu yava muri kenya akaza akica umuntu hano mu rwanda akica umuntu hano mu rwanda ibyo bintu nibyo niba ari byo ariko ni ni agahinda akabazo ka kabiri umuryango wa rwigara asina paul barabishe nge narize ko kugeza ubu bari imbere y'ubutabera barimo kuburana baba barabishe we twajya he kaba ari agahinda ariko se noneho koko ndabaza uru rwanda uru Rwa- nge- reka- reka mbahe urugero rumwe rw'ikintu ushobora gutangaho urugero yego uko u rwanda rufite amahoro ngewe nzi kugeza ubu ngubu navuga eh.
ariko muvandi ushaka kuba utari mu rwanda uheruka ryari reka nguhe nk'urugero amatora wumvise amatora yabaye muri muri sudani y'amajyepfo wumvise intambara Yego.
yaroteye ibyo urabizi ntabwo mbisubiramo ejo bundi muri kenya wumvise i- ina- amatora yahabereye akabaye bakazi ibyo simbisubiramo mu burundi ejo bundi wumvise barimo gutera itegeko nshinga ryabo ntabwo birasobanuka ariko uko bimeze urakuzi ariko buriya ngo wumvise mu rwanda amatora yabaye wagira ngo ni ubukwe bwabaye Mhm.
ariko bavanye amahoro atarariya ni ayahe nimubwire buriya ukuntu mu rwanda ibintu bimeze nabi
yego muvandi ndakubajije urwo rugero ngo uhaye rw'amatora byonyine gusa bari byo unyeye ku mbuti murabeshya amatora yanyu yagenze nabi gabana uko bya- nta n'akantu kiyize gakopfora yewe reka ngo uwatsinzwe mu matora yambwira ko yatsinzwe no kugira asakuza tubigenze bituma bane Yego. Yego.
murakoze cyane mugire umu- umugoroba mwiza Louis Michel, Mutumire we, ko-
ndakubajije kurema mbwira ukuntu ubitekerezaho ariko kuvuga ngo mu rwanda ngo
ese ese louis michel louis michel nkugumishije ku murongo hanyuma mukiganirira nk'iminota reka tuvuge ine ye guma ku murongo Eh.
guma ku murongo hanyuma nawe ariko ubanza umureke abanza avuge
Eh, eh, pacifique urakoze cyane Eh, ndashimira rw'imisheri ku bibazo abajije no ku bitekerezo atanze aravuze ati u rwanda kuko ni nka somaliya ntabwo ariko navuze Uh, gusa ikibazo nasubizaga ni umuntu washakaga ko ndugereranya n'ibyo bihugu birimo na somaliya na centrafrique n'ibindi byo muri east african community niwe nasubizaga amubwira ko muri za somaliya hari intambara santarafurike naho bavuye mu ntambara ko ngewe ntajya kubagereranya ariko icyo mpurizaho ni uko mu bijyanye no kubahiriza uburenganzira bwa muntu gushyiraho amategeko arinda abaturage kandi akabarengera igihe bahohotewe muri ibyo bihugu byose inzira iracyari ndende ntabwo rero ari ibihugu by'icyitegererezo ngo mu bijyanye n'uburema bwa muntu n'uburenganzira bwa muntu umutima rero ntukuge rwose nanjye ntabwo ndi mu bahakana ko mu rwanda hari ibitagenda neza hari byinshi bigenda neza nanabivuze mu kiganiro ariko hari hari ibigomba gusuzumwa kandi bigakosorwa kugira ngo nabyo bigende neza nyine muri byo rero harimo icyo cy'uburenganzira bwa kiremwamuntu uribaza uti seti sendashonga ngo yaba yariciwe muri kenya n'u rwanda nakubwiye ko yabivuze tomasi kamirinda atangira ikiganiro nakoraga mu burenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda kugeza muri bibiri na gatatu seti sendashonga yapfuye rero nkora mu burenganzira bw'ikiremwamuntu amaperereza atandukanye yakozwe n'imiryango inyuranye n'amagambo yivugirwa n'abagenderaga hafi na seti sendashonga yewe n'abari mu gisirikare cya efuperi inkotanyi icyo gihe ubu bamwe batakiri mu rwanda bose ubuhamya bwabo buhuriza ko yishwe na leta y'u rwanda iyo ngiyo iriho ubu ntabwo rero ari igitangaza ko icyaha gikorerwa hanze y'ubutaka bw'u rwanda gikozwe n'abantu baturutse mu rwanda cyangwa boherejwe na leta y'u rwanda ibyo ni ibintu bishoboka nta gitangaza cyaba kirimo ariko ni ibintu byo kugawa kuko nyine umuntu nka seti sendashonga urebye amateka ye ntabwo imyiturano yari kuba iyo kumwica n'umuntu wakosa ntabwo yakwica yashyizwe imbere y'ubutabera akabazwa ibyo yaba yakosheje umuryango wa rwigara paul ntabwo navuze ko umuryango we wose wishwe ariko navuze ko rwigara asinapol yishwe kandi akicwa ntihabeho iperereza ngo rigaragaze uwamwishe none si igihugu uvuga ko giteye imbere gitekanye niba uri ku kamonyi ntabwo waba uyoboye uyoboye uyobewe ibigwi bya rwigara asinapol mu bijyanye n'ubukungu yari umucuruzi umushoramari ugaragara yari umunyarwanda utari rubanda umunyarwanda uri ufite urwego arimo niba umuntu nkawe yicwa kuriya ntitubone iperereza urashaka kumbwira ko amahoro ubwo aba ari ayahe noneho rero umwana we wabuze uti amatora yagenze neza cyane ntawakopfuye hakopfora ndetse nyine kandi urubuga ruba rwihariwe n'ishyaka rimwe andi mashyaka yemerewe gukorana nabwo ari nk'aherekeje iryo shyaka rindi iyo uri mu kibuga wenyine nta kuntu utatorwa sinzi niba kidukurikira louis michel uracyahari
ndacyahari tomu ndacyahari wakurikiye rero
namukurikiye neza cyane uranyuzwe
arakongeraho mubaze gatoya eee
rwose mutumire uremera ko umuntu ari umuntu umuntu ni umuntu aho wicaye ngaho ari mu burayi yego ari mu burayi
uri mu burayi uremera ko ubu ngubu ejo mu gitondo ushobora kujya kumva ukuntu bati wishyura wimishyura indi mu rwanda iri mu burayi ibyo bintu kandi utigeze ubikora kuvuga ngo u rwanda rwagiye kwi ntabwo mburanira u rwanda vurema ngenda avuga nka ruyimisheni wapfa kwemera cyangwa u rwanda kereka nibura unyereka uti kanaka wagiye kubikora yarafashwe icyo ni ikintu cyane ariko ngenda ndakubwira ngo umuntu ni umuntu ubu tomu kamirindi ushobora kujya kuvuga bakubwira ati tomu kamirindi uri muri amerika bati yagiye yishyura w'imisheri mu rwanda wicaye muri amerika icyo kintu uracyemera uremera ko umuntu ashobora kurengana
ntabwo ari ibyo buriya nibyo navugaga iyo ukora mu burenganzira bw'ikiremwamuntu hari indangagaciro wibandaho indangagaciro z'umuntu ukora ubushakashatsi mu kiremwamuntu ni uguharanira ukuri kandi akaguharanira atabogamye ntabwo rero ibyo mvuga ari ibintu byavuye mu kirere ntakozeho iperereza keretse niba wowe ushobora kumbwira uti njye nakoze iperereza ku bijyanye n'imikire n'iyicwa rya seti sendashonga mbona atarishwe n'abanyarwanda ahubwo yarishwe n'abandi batari abanyarwanda ariko ngewe icyo nkubwira ni uko raporo zakozweho kandi zigakorwa mu bwisanzure ndetse na raporo leta ya kenya yakoze byose bigaragaza neza ko yishwe na leta y'u rwanda hagati aho byatewe n'umwuka mubi mu rwego rwa diporomasi ndibuka yuko ambasade y'u rwanda hari abadiporomate numva bashobora kuba barirukanwe muri kenya icyo gihe
nibyo nibyo hari hariyo mu birukanwe icyo gihe harimo uwitwa mbayire alphonse
nawe waje kwicwa i kigali waje kwicwa nawe mu buryo budasobanutse
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga umushyitsi ni pacifique kabarisa ni inararibonye mu burenganzira bwa muntu kuri telefone turi kumwe na innocent innocent we innocent komera akabazo kawe cyangwa igitekerezo
ni igitekerezo wenda niba n'inyunganizi ngewe ngewe ubwisanzure bavuga ngewe ntabwo nabibona ndi mu rwanda nanjye n'ubundi sibyo ntabwo nabibona nabo barimo kuvuga gutyo ubwisanzure mvuga ntabwo ari uko umuntu yaryamye ntabwo ari uko umutekano umuntu yatashye saa yita z'ijoro ntabwo ari uko yagiye igihe ashakiye ni ubwisanzure mvuga ni muri politiki urumva ni ibyo mvuga ni nacyo abo bantu bagakwiye nabo kugira ariko sino se kuri mu rwanda kuri mu rwanda niko niko kuri mu rwanda mu rwanda ntihari amashyaka menshi
ariko ayo mashyaka ayo mashyaka menshi ni ayahe amashyaka amashyaka atavuganira ariko rireka amaze nkubaza ayo mashyaka n'ubundi abega kuri leta nta shyaka riba ritandukanye na leta yose n'ubundi ntaho atandukanye nayo ahubwo aba ari agakingirizo reka amaze nkubaze ubu ni bwisanzure bavuga ni bwa bundi bwo guheza abantu mu kuvuga ku mateka niba abandi bo guheza mu kuvuga kuri politiki none si iryo shyaka ritaza ngo rivuganire abantu njyewe ntabwo mba mbyumva neza ni ukuvuga ngo ubwisanzure bavuga ntabwo ari uko umuntu yaryamye ntabwo ari uko umuntu yatekeye saa sita z'ijoro saa munani saa cyenda ni ubwisanzure mu bitekerezo muri politiki ibyo ni byo tuba turimo kuvuga urumva ubwo rero ukuvuga uko nguko ngo amashyaka amashyaka asa njyewe ebana ubu ngubu njye biba binambabaje cyane iyo muvuga ngo amashyaka hariya aba ari gusa amaze nk'umutako atavuga ikintu uko kiri atavuga abahezwa urumva atavuga abashyirwa imbere kuruta abandi n'ibyo sibyo ni iryo shyaka nyabaki mwagiye mureka mukavugisha ukuri abantu bari kujya nyine n'ubundi abo baba bavugira leta kandi iyo navuze ko ndajya mparanira kuvugisha ukuri nkavuga ku kintu uko kiri ku bwisanzure ntabwo ari uko babuza bamwe kuri politiki ntabwo ubwisanzure ari uguhezwa bamwe kuvuga ku mateka urumva ntibavugisha ukuri ahubwo hari icyo nshaka kubaza uwo mutumirwa uwo mutumirwa ko ibyegeranyo biba bisohoka hari icyo bizafasha mu kuba leta yakora impinduka ibibazo biri mu gihugu ubwisanzure muri politiki bukagerwaho abona bizashoboka ese bizatwara igihe kingana iki niba hari igihe runaka cyangwa niba wenda bikiri mu bitekerezo cyangwa wenda mu kubigerageza yuko byakemuka ubwo nabyo mbwira ariko be kuvuga niba umuntu yaryamye akabyuka ntacyo abaye tutavuga ubwisanzure muri politiki ntabwo tuvuga ubwisanzure ngo umuntu yasake saa sita z'ijoro saa yine ngo araryamye yabyutse yego inose ayo mashyaka ni ukumbwira hari ibibazo bihari nimushaka nzabasobanurira byimbitse ye inose urakoze budasobanura ngo buvuge cyangwa butangaza kubera ko nabo baribombarika n'ababizi baribombarika ngo batarigenderamo murakoze ye urakoze inose reka umutumire nawe agira icyo abivugaho
museni ndamushimiye cyane kuko ibibazo avuga nanjye byinshi niko mbibona ntabwo rwose ukuvuga ubwisanzure ntabwo ari ukuvuga ko umuntu yatashye saa cyenda z'ijoro akagera mu rugo iwe we rero reka mvuge ku kibazo cye kuko ibindi byose abona noneho aranabibona nk'umuntu uhibereye ni ibintu bishimangira ibyo navugaga ko mu rwanda habuze ubwisanzure mu bitekerezo bya politike urubuga rwa politike rurafunze amashyaka ahari nta shyaka na rimwe wavuga ko rishobora gutinyuka guhangana na efuperi inkotanyi iri ku butegetsi ndetse n'agerageje hari ayagiye yima uburenganzira bwo kwandikwa kubera izo mpamvu kuko babonaga batabasha kuyagenzura noneho aravuga ati ese mbona bizashoboka buriya uburenganzira bwa muntu buraharanirwa buraharanirwa ntabwo nubwo buvukanwa n'ubw'uburenganzira bwa muntu umuntu abukesha kamere y'uko nyine avuka ari umuntu kandi umuntu akaba ari ikiremwa kidashyikirirwa mu bindi biremwa buraharanirwa no mu bihugu ibi turimo byateye imbere haba muri amerika mu bwongereza n'ahandi burayi muri rusange hagiye habaho abantu bagiye baharanira ko uburenganzira bwabo mu bijyanye no kugabanya nk'ububasha umwami yari aba afiteho gukurikira igihe ashakiye ibijyanye no gutandukanya ubutegetsi kugira ngo habeho inzego zigenga zuzuzanya ariko buri rwose rwigenga byagiye biharanirwa bigafata n'imyaka ndetse rimwe na rimwe hakabamo ibitambo no mu rwanda rero ntabwo navuga ko hatari intambwe ntoya igenda iterwa iyo ntambwe rero iterwa n'ubwo yaba uyu munsi itagaragara iyo bafashe umunyapolitiki utavuga rumwe na leta nka kuriya diane yashatse kwiyamamaza bakamushyira muri gereza diane rwigara bagafata diane rwigara bagafata abantu nka ba mushayidi baharaniraga ko abanyarwanda bicara bakaganira ku gituma basubiranamo by'umwihariko abahutu n'abatutsi ubu munyarwanda uje afite iyo ntwaro yonyine yo kuvuga ati ndashaka ko habaho ibiganiro byaguye bisesuye tuganire ku mateka yacu turebe impamvu duhora dusubiranamo turebe uburyo ubutegetsi bwajya busimburana nta mivu y'amaraso imeneke y'abanyarwanda b'inzirakarengane umunyarwanda nk'ubu ukamukatira burundu y'umwihariko aha ndavuga mushayidi iyo umuntu nka victoire ingabire umubyeyi asize abana akaza akavuga ati nje kugira ngo nanjye mpangane mu matora ya bibiri na cumi ukamufunga kubera ko wenda yavuze ijambo wenda yarivugiye aho atagombaga kurivugira se kuko we nanjye nemera ko ibyo yavuze aho yabivugiye hariya ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi atari wo mwanya waho kuko hariya nyine iyo uhagiye ugomba kuba wemera ko amateka ugiye kuvuga icyo gihe ari ajyanye n'abahaguye iryo jambo wenda iyo yarivugira ahandi gashobora wenda no kuba bitari kugira uburemere cyangwa ritera igikomere abaryumvise arivugiye hariya ku gisozi iyo rero umuntu nk'uriya mubyeyi aje akaburana nyuma ye ukabona diane rwigara arahagurutse ukabona abasore bakiri bato nk'uriya mwene data nawe arahagurutse ati nanjye ndashaka kuba perezida ndashaka kwiyamamaza ni agatambwe gato kaba kari guterwa ariko icyo navuga muri rusange ni uko abanyarwanda nibo ba mbere bazagira uruhare rwo gutuma ibintu bihinduka kandi bigahinduka neza ntawe wongeye kwicwa bakaburana uburenganzira bwabo mu mahoro na leta nkizera ko wenda izagira igihe ikabumva ikagenda ifungura pacifique kabarisa ati abanyarwanda basonzeye cyane kuba mu gihugu cyubahiriza uburenganzira bwa muntu pacifique mu munota umwe iyi nyandiko yawe usoza ugira uti mu gusoza iyi nyandiko reka nsabe abazayisoma kuzirikana amagambo ari muri iyi ndirimbo y'umuhanzi nkuru nziza francois kugira ngo atumurikire mu mibanire yacu n'abandi umubano mu bantu kuki byakujemo gutyo iyo ndirimbo ifite uwuhe mwihariko
ifite umwihariko munini ahubwo ni uko iki kiganiro wenda kibaye kigufi ntimubashe kuyiyumvisha abagiteze amatwi ngo bumve impamvu nayihisemo ni uko icyo abanyarwanda babuze cyane ni ukubana mu mahoro dukunze kuvuga ngo amahanga abanyamahanga nibo baje bakadutera ibibazo ngo ntabwo ari byo kuko abanyarwanda babuze urukundo rutuma uyu munsi bagambanirana uyu munsi bagirana amatiku ugasanga ikintu cyo guharanira ibyiza bwa butabera twavugaga kwa kuri ya mahoro kwa kubana neza n'abantu
komeza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umenya telefone ku munota wa nyuma icitse inshuti z'ijwi ry'amerika nagira ngo gusa mbibutse yuko twaganiraga na kabarisa pacifique ni inararibonye mu burenganzira bwa muntu ndetse yashinze n'ikigo centre pour la prévention des crimes contre l'humanité ikigo kigamije gukumira ibyaha byibasira inyokomuntu aba mu burayi niwe rero twaganiraga mu kanya gashize muratubabarira ko atabasezeyeho ariko kabarisa ndagushimiye cyane namwe mwese inshuti z'ijwi ry'amerika ndabashimiye byimazeyo mu kanya gato cyane ni amakuru avunaguye murakarama
murabandanya kumviriza radiyo ijwi